Now, wow, my people, they talk and say, Miteta is a disease when doctor Nogo go cure. Chai, my country people, oh, our beautiful royal Queen May is giving Judy and Yul Edochie sleepless night, my country people, oh. It is not a small something, oh. Hey! Just because of Queen May and her MD, Mr. Chris Ezenwadi, MD Zander Skincare, Zander Group of Company, just because of say they go Dubai. Just because of we may fly first class um, uh, flight to Dubai, enter business class to, to Dubai, my people. You all Edoche, they say since that time, you all Edoche never fit sleep. You all Edoche never fit sleep. They even tell us, say you all Edoche faint. As he wake up from fainting, Judy Austin know her, know Yul Edochie medicine. Now he tell Judy, now he tell Yul Edochie say, "Now wake up, wake up. Don't be airport. Make we go through for airport. Make we take picture. Make them see us say we said we they come from airport. We cannot carry last for this competition. Eweleke. Eh, <laughs> My people, I won't die with laugh. Okay now, make una see Queen Bey eyeglass. We may wear eyeglass Oh, this queen may eyeglass sunshade where she wear na uh, one thousand something one one thousand two hundred dollar na dey dey sell am almost uh, how many points how many um, almost two m nine judy austin go buy aba aba own wear yoo ledoche wear hey na wa <laughs> na this kind competition eh, i no understand a lot of people say yul edoche cannot disappoint say eh, the people predict say yul edoche must replicate yul edoche must must do back before you know here na akpakpo here jude ekwensu akpakpo jude ekwensu nwụrụ anwụ Now so okay my people make una say this airport wey be say dem dey na fake na for asaba airport na they go they can't go asaba airport come go the stroll come back the security guys I beg say they want to shoot some clip say maybe they allow them, maybe they stroll because they no go fit tell me say if to say you yul edoche enter that plane eh if to say you yul edoche enter plane you yul edoche must video where im dia and judy austin Then they inside plane by people. Now wow they just pick race go asaba airport go beg eh, airport People say abeg say they want to just video some clips say they want to do movie They come come post for online so dat eh, we the online in law go come the trip for dem say you all don't yourself follow belong imakwanyaibu e want to belong You want to be a babola. anything we be say we may do You yoola edoche and judy austin Then go borrow leg They go borrow leg one hand kpakpakpa They go just borrow leg run go do one, my people. it is not a small something o exactly eyeglass wey queen may wear di eh, aba maid own oh, na judy austin go wear exactly eyeglass where chris ezenwa wear di aba maid own oh, na judy oh, eh, yoola edoche go wear na wow chris ezenwa nine be the only only bobo when e be say e dey make queen may heart eh, i mean queen eh, yole heart dey cut dem say since yesterday when dis picture came out yole edoche no get rest of mind dem say no be small tin o oh. as yole edoche just dey recover as yole edoche just dey recover from eh, from fainting when e faint mind you di hospital tell us abeg abeg we cannot come on carry carry lasso oh. make it be like say it dey happen for our side oh yeah oh y'all ngwa ngwa ngwa ngwa dress up we cannot come and carry last for this whole competition my people. Oh, y'all edoche eh, one i dey see so <coughs> y'all eh, is in constant competition with queen may everything about queen may they give her sleepless night my people. it is not a small something oh. make i look for the comment section make i see wetin people write concerning your edoche because no be small laugh nine people dey laugh some people say some people say somebody say so because of may travel by air you had to do this. This one is so local ataya o for this kind hot sun this kind hot sun na your edoche go wear thick <laughs> hey chineke ya ọla edoche onye mere gị ihe nke a ya ọla edoche na who do you this thing because of say Queen May dey Dubai ya do edoche go as Asaba airport Congo go wear thick ya ọla edoche wey never travel for in life once They say even Cotonou here e never go eh Now na ya do edoche go wear thick uh, sweater for for for hot sun queen eh, i mean judy dey follow am judy judy akpapu dey follow am hey now who now now who do una dis thing so now people say yon ledoche you better hide yourself oh, because you no go fit compete with chris world. queen may end it because this man nah and a private jet e enter. <laughs> Hey, you know the stroll for airport o oh. e no dey stroll for asaba airport o oh. so somebody say all these hoodies and cardigan on top of local flight inside this heat attire o attire for for this heat where we say we say e worry eh, everybody but i not say the weather they very hot just because of you will want to prove a point you will want let us know say yes if they travel all is well money they dey meanwhile sapa Sakpa Benson. They don't come out for Sakpa. Sakpa Benson. My whole y'all My people, it is not a small something. No. I say, y'all doche and Judy Austin. Una they do competition. Una no go fit near Queen May. Oh. Queen May don gap una by far. Una don carry a agbekpo. Una don carry last. Finish. Nothing. Somebody say, Fita and Carol, Carolite ambassador. baba dey finish like sharp dey go while him baby mama dey expand like balloon no be small o oh, my people. una look am yul eh, edoche dey thin dey go dey thin be like atinga no blood meanwhile eh, judy dey expand akpaakpo e dey blow e dey blow dey go my pipo na wow yul edoche di prepare wan kpai am o oh. somebody say was it is the same you who mock your colleague for shooting YouTube movie and even went as far as saying they are only getting paid for 150k. Baba Don Humble go back to where he start from. Far from cinema and Netflix, how much was this flight? Broke Ned wannabe with one backyard concubine. Chai! My people, oh, yolo yolo edoche onye mere gị ihe nke a who do you this one so for your mind you want to do proud polygamies on top of queen bee money na you want take run polygamy chai ewo ewo somebody say may dey dubai go dubai wanna do you wanna go asaba and win for. Mm. In my people, you know, say some people commented, eh, somebody laugh tire. laugh with plenty emoji say please ask you why he is wearing hood under this hot sun are you in canada or are you trying to hide your identity pain pain s he laugh tire laugh tire your ijele can call ease better tell your ijele how many times you view may page in night when she is snoring and messing mercy uh, in fact I beg, my people. <laughs> hey i don't feel laugh oh my pipo they dey occur i say hey which kind competition be the? in fact eh i talk am oh i talk am say yall edoche eh, must to come out to come show himself and yall edoche eh, no fail us e come come show us himself my people, this is boring gist my country people i going to bring una more updates as things dey unfold beg those of una wey be say una never subscribe to mori gist make una not forget to subscribe o oh. una have a nice day bye